kufanikiwa.
iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo bahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika guhera ku cya mbere kijyanye n'ubwigenge mu kwitunganiriza intwaro y'igihugu umuco wa kabiri ni ujyanye n'ibyerekeye agateka ka zina muntu uwo ni alegio mibunyoni minisitiri w'umutekano mu burundi avuga ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga ry'igihugu iyo nkuru n'izindi zirimo amakuru yo hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloise bigirimana urakoze edi abarwanyi cumi n'umwe b'umuhari witwaje ibirwanisho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo baraciriwe urubanza rwo gufunga ubuzima bwabo bwose ku byaha bagirizwa byo gufata abana ku nguvu n'ubwicanyi imihari iharanira agateka ka zina muntu muri icyo gihugu yashimye icyo gihano ivuga ko ari ingingo ishimishije mu gihugu aho gufata abagore ku nguvu byabaye akamenyero ariko ntibihanywe n'amategeko abo bahanyishijwe icyo cyaha bavugwa kuba abarwanyi bitirira jeshi la yesu mu giswahili no kuvuga abarwanyi ba yesu n'umuhari urongowe n'umushingamateka frederike batumike wo mu ntara ya kivu y'ubumanuko umushingamateka batumiko batumike murambabarira yaciye akurwa k'ubudahangarwa agashobora nawe kuzorengutswa imbere y'ubutungane ubwo bugizi bwa nabi bw'abo barwanyi bwatanguriye mu mihana y'ahitwa kavumu ku birometero mirongo ibiri na bitanu uva ku murwa mukuru bukavu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu burabandanya no mu myaka yagiye irakurikira abanyagihugu mirongo ibiri na batatu bo mu muryango umwe barishwe kuri wa gatatu mu bitero by'indege byakozwe mu mihana yiziziwe n'umuhari wa leta ya kisilamu mu ntara ya deir ezor mu buseruko bwa siriya ishyirahamwe ryishinze kugenzura iyubahirizwa ry'agateka muntu muri siriya rimenyesha ko ibyo bitero byagabwe n'inteko mvamakungu zirongowe na leta z'ubumwe za amerika umuryango wishwe wari ugizwe n'ababyara abavukana hamwe n'abana babo bari binyegeje mu nzu aho bari bahunze iyindi mirwano mu mihana y'ibindi bisagara bibanyi intara ya deir ezor ahanini igenzurwa na leta ya kisilamu yirukanye umuhari wa isis wari warayifatiye nka yose integuro y'itegeko rihakana ingingo ya leta z'ubumwe za amerika yemeza ko yerusalemu ari umurwa mukuru wa isirayeli ririko rirategurwa muri oni mu ntumbero yo kwereka amerika ko itamba yirorera mu kanama kajije umutekano ku isi leta z'ubumwe za amerika igisanzwe gifise icicaro ntayigayezwa muri ako kanama kandi n'isomambike n'igihugu ca isirayeli amerika kandi gifise uburenganzira bwo kubuza icemezo cose idashigikiye kurengana muri ako kanama kandi vyarabaye no muri kahise ku munsi wa gatanu leta z'ubumwe za amerika yisanze yarakumiriwe mu kanama ka oni kajejwe umutekano mu nama yihuta yatumwe ko inyuma y'aho perezida trump afatiye ingingo yeyamirijwe n'ibindi bihugu bigize ako kanama umwe mu badiplomate ba oni avuga ko intumbero y'iyo nteguro y'iryo tegeko ari ukuremera leta z'ubumwe za amerika kugira umugambi w'amahoro yemeye kuva trump agishikira ubutegetsi iwushyire mu ngiro itibagiye no kuraba inyungu z'abanyepalestina ku mugabane wa buraya ibitaro byo mu gihugu cy'ubwongereza byatangaje ko umwana w'umukobwa yavutse umutima wiwe uri hanze y'umubiri yashoboye kurokorwa abazwe inshuro zitatu ibitaro by'ahitwa Grenfield mu gisagara cya Leicester byatangaje kuri uyu wa gatatu ko uwo mwana yavutse mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kumwe umutima wiwe uri hanze ubumuga bwitwa ectopia cordis mu kirimi c'abaganga muganga asanzwe ariko aramukurikirana dr nick moore yavuze ko uwo mwana ariko arakurikiranwa bikomeye kandi ashobora gukira abana umunani ku bana umuriyoni umwe nibo bavukana ubwo bumuga bwa ectopia cordis benshi muri bo barapfa bakivuka abandi bagapfa bamaze iminsi itatu babayeho muri afurika kandi tugaruke abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta wa boko haramu murambabarira ejo ku munsi wa gatatu baragerageje gutera ikirindiro cy'abasirikare mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria bahunga batakaje abarwanyi batari bake amakuru atangwa n'ababyiboneye avuga ko boko haramu yatakaje abarwanyi cumi na bane zibiri mu modoka bajemwo nazo zirasamburwa boko haramu wongereje ibitero ku basirikare ba nigeria inyuma y'aho umukuru yatwara akarere ka gisirikare mu ntara y'uburaruko bushira ubuseruko general ibrahim atahiru asubirijwe mu ndwi iheze abasirikare bashika kuri batandatu ba nigeria barishwe mu icungararo y'ahitwa damboa mu mitego ibiri batezwe na boko haramu mu mpera z'indwi twarangije nk'uko amakuru ava mu nzego z'umutekano muri icyo gihugu abivuga tugarutse ku ngingo ya amerika abategetsi b'ibihugu bigize ahanini bigizwe ahanini n'abayisilamu byarakoraniye ejo ku munsi wa gatatu mu gisagara cya istanbul muri turukiya byiyamirije ingingo ya perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yo kwemera ko igisagara cya yerusalemu ari umurwa mukuru w'igihugu cya israel iciye ku biri n'amategeko mpuzamakungu iyo nama ibaye mu gihe hari uruhagarara mu bihugu byo mu karere ko mu buseruko bwo hagati ejo ku munsi wa gatatu hamwe n'ibinebaguro bibandanya kwiyongera mu rwego rw'amakungu ku ngingo ya Trump ku byerekeye icyo gisagara cya Yerusalemu inama iri kwibera mu gisagara cya Istanbul yateguwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu mirongo itanu n'indwi by'abayisilamu
arakoze aloise bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu gihe hasigaye iminsi ibarirwa ku ntoki ngo abaturage bose bafite ubutaka bugomba gusorera babe barangije kwishyura umusoro wa leta ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro kirasaba abaturage bavuga ko badafite ubushobozi kwegera inama njyanama z'aho batuye bakazigezaho ibibazo byabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta akaba ikorera mu rwanda adufitiye inkuru irambuye kuri iki kibazo ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kigaragaza ko kibarura ubutaka burenga miliyoni imwe n'ibihumbi ijana bugomba gutangirwa amahoro ubu butaka ubusanga mu mijyi ndetse no mu cyaro mu mpera za buri mwaka usanga abaturage benshi bacitse ururondogoro bibaza aho bagomba gukura imisoro yo kwishyura amasambu yabo batuyemo cyangwa amazu babamo aba ni bamwe bavuganye n'ijwi rya amerika hari ibintu bigenda bibangamira nkatwe rwanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu ikibazo cyo gusorera amazu ibyo twabibonaga mu bihugu bya byateye imbere ariko iwacu byaratubangamiye nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye kuko urareba ugasanga umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ntihari guhinga utuboga ntihari kugira ate noneho hazamo ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi ni nayo mpamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware hari ikibazo cy'imisoro y'ubutaka ntabwo twakosora ariko hari abatabishoboye pe tukivuza yuko hazongera hagakorwa ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa komiseri wungirije ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze neste karasira yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko kugeza ubu mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro bateganya kwinjiza amafaranga amafaranga agera kuri miliyari icumi ziturutse ku misoro y'ubutaka aya akazaba yatanzwe mbere y'itariki ya mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kwa cumi na kabiri uyu muyobozi ariko avuga ko kugeza ubu abangana n'ibihumbi magana atanu aribo bamaze kwishyura imisoro kandi ko hari icyizere cy'uko abasigaye bazaba barangije kwishyura mu mpera z'umwaka komiseri karasira asaba abaturage bafite ibibazo cyane cyane abagaragaje ubukene ko bakwegera inama njyanama zabo zikabarangiriza ibibazo abo ngabo bafite ubushobozi bukeya bwo kwishyura imisoro itegeko ribateganyiriza yuko begera inama njyanama ya buri karere ubutaka bwabo bubarizwamo hanyuma bakabandikira bakaberekana ko bafite ikibazo inama njyanama ikabisuzuma hanyuma ikaba yabasonera birakorwa cyane nta kibazo iyo umuturage afite ikibazo kijyanye n'imisoro y'inzego z'ibanze inama njyanama niyo urwego rw'akarere icyo kibazo cyangwa se ibibazo afite bibarirwamo nibo nibo bafata icyemezo ntabwo ari rwanda reveni uwo itazabyemerera ko muzi ko wenda uwasaba wese atari ko azemererwa kandi tuzamwishyuza of course tuza- tuzamwishyuza kuko inama njyanama niduha amabwiriza yo tugenderaho niba asa- niba asabye ko atazishyura bakamuhakanira twa- twakora iki twamwishyuza kuva imisoro y'inzego z'ibanze yakwegurira ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro abaturage benshi bagiye bagaragaza ko iki kibazo kitaboroheye iyo babuze ubushobozi bwo kwishyura hari ababwirwa ko bajya kubisobanurira rwanda revenue authority abandi bakabwirwa ko bajyana ibibazo byabo ku turere batuyemo ibintu abaturage bemeza ko bibasaba gusiragira ariko bikarangira bitabonewe umuti bambariye umusoro w'ibihumbi magana abiri mirongo cyenda ubujurire bugatangwa ariko ukabona ntacyo ubuyobozi burimo bukora kandi imisoro niko irimo yiyongera ikibazo cy'imisoro cyane cyane kiraduhangayikishije kuko reveni buri munsi iteramo baje kutwishyuza rwose ukagera ukereza amaboko ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kirabarura ubutaka bwanditse bugera kuri miliyoni cumi n'imwe ariko muri ubwo bwanditse harimo ubwabashije kubona ba nyirabwo bugeze kuri miliyoni umunani ubundi bugera kuri miliyoni eshatu zisigaye hari izo usanga abantu batari mu gihugu cyangwa harimo amakimbirane hataraboneka uwabwiyandikaho iteka rigena kwishyura amahoro ku bukode bw'ubutaka risobanura ko ubutaka butishyura ari ubwo usanga bwaragenewe ubuhinzi kandi butarengeje hegitari ebyiri cyane cyane ubwo butaka usanga buri mu cyaro hari n'abantu bari mu byiciro cy'ubudehe bagaragaza ko nta bushobozi bafite abo nabo barasonerwa ndetse ubutaka buri mu maboko ya leta nabwo ni busora asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ikinyamakuru the standard cyandikirwa muri kenya kuri uyu wa mbere cyasohoye inkuru ivuga ko polisi y'ubugande ifatanyije n'iyo mu gihugu cya tanzania bataye muri yombi abanyarwanda b'impunzi bagera kuri mirongo ine icyo kinyamakuru gikomeza kivuga ko abo bantu bari berekeje mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo gukoreshwa imyitozo ya gisirikare n'ishyaka rirwanya ubutegetsi bw'u rwanda rnc ihuriro nyarwanda riyobowe na generali kayumba nyamwasa kuri mikoro ya mugenzi wacu etienne karekezi umuvugizi w'ishyaka rnc jean paul turayishimiye uri mu mujyi wa boston hano muri leta zunze ubumwe za amerika arasobanura niba abo bantu ari ababo bwana jean paul turayishimiye abo bantu polisi ya uganda yataye muri yombi ni ab'ishyaka ryanyu oya ntabwo ari ab'ishyaka ryacu ndetse abavuga ko ari ab'ishyaka ryacu ni guverinoma ya kigali cyangwa se ibinyamakuru bya guverinoma ya kigali ariko ntabwo polisi ya uganda yo inavuga ko ari abarwanashyaka bacu ivuga ko ibyo bintu bigifite igihe kugira ngo bazamenye ah, umwirondoro wabo ni ukubihakana oya ntabwo ntabwo ubu ngubu urumva n'ababafashe ababafashe ntibavuga ko bazi abo ari bo biragoye rero kuvuga ko abo bantu ari abacu kuko n'ibintu bavuga bajyaga gukora ngo bajyaga mu myitozo kandi uzi ko nako sinzi kubizi ariko nta myitozo dufite nibyo ibinyamakuru byabitangaje bivuga ko abantu bari bagiye gukora imyitozo mu nkambi ziri muri repubulika na demokarasi ya kongo se mufiteho inkambi isabwa z'imyitozo ibyo nyine ni ibinyoma bimaze iminsi bivugwa na guverinoma ya kigali kuko ikibazo kinatangaje ni uko banavugaga hari amaze iminsi bavuga ko iki- leta ya uganda idufasha gushaka ngo abantu barwanye ubutegetsi bw'u rwanda noneho mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa bakavuga bati leta ya uganda yafasha abantu bajya kurwanya ubutegetsi bw'u rwanda ukibaza rero niba koko n'ibyo bintu binahari n'iyo nkambi rero byo kwirirwa wabishakira muri biriya binyamakuru cyangwa se mu nkuru zandikwa na biriya binyamakuru biragaragaza ko ari propagande za leta ariko ko nabo ubwabo bazi ko ari ukuri ko izo nkambi zidahari mukumva se mwebwe musesenguye cyangwa se dushyize mu gaciro impamvu leta y'u rwanda yakwirakwiza amakuru nk'ayo niba koko muvuga ko nta nkambi mufite mu- aho muri kongo mukavuga ko abo bantu bagera kuri mirongo ine atari abanyu yaba ari ukubera iki Eh, urabona kuva aho ah, leta ya uganda yatangiye gufata abantu ba- bakoraga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi harimo no gushimuta impunzi z'abanyarwanda zashatse ubuhungiro muri uganda habaye ikibazo cy'umwuka utari mwiza hagati y'izo guverinoma zombi ibyo rero bituma leta y'u rwanda ikomeza gutangira gushaka impamvu eh, kuri leta ya uganda inashaka kuvuga kubitirira ko bafasha imitwe irwanya leta y'u rwanda ariko mu by'ukuri tuzi ko ibyo bintu batigeze babivuga kuva ubwo abitwa ba rene rutagungira bari bamaze gufatwa gutabwa muri yombi bavuga yuko bashinjwa ibyaha birimo gushimuta impunzi z'abanyarwanda mu buryo butemewe n'amategeko ndetse bamwe bakavuga ko hari n'abapfuye bakeka ko baba barabigizemo uruhare kuva icyo gihe rero eh, leta y'u rwanda yatangiye kujya yisobanura ndetse idashaka kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara igatangira kuvuga ko leta y'u rwanda ahubwo ngo ikora n'abarwanya ubutegetsi ibyo rero nibaza ko ari aho byaturutse kuko urebe n'igihe byaziye eh, byose byaje ubwo leta y'u rwanda yari imaze gutangira gukora umukwabu ku bantu b'intasi z'u rwanda zakoreraga muri uganda mu buryo butemewe n'amategeko ariko nanone bwana turayishimiye umutwe wanyu rnc ihuriro nyarwanda ku nshuro zitandukanye leta y'u rwanda yagiye iwushinja ko waba ufite ibikorwa waba ufite ibikorwa bya gisirikare ikawushinja ko hari n'ubwo uza gutwara abantu mu rwanda ukajya kubatoza bya gisirikare hari n'abantu baburanye mu nkiko z'u rwanda bashinjwa kuba bakorana n'umutwe wanyu wa rnc mu buryo bunyuranye bivugwa ko baba baragerageza guhungabanya umutekano w'igihugu ubusanzwe mu karere k'ibiyaga bigari hariya mu bihugu bitandukanye mwaba muhafite ikigo cya gisirikare mutorezamo abantu banyu mu buryo bunyuranye ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa ibyo rero bikaba ari byo dukomeza kwamagana twivuye inyuma biri ndetse no mu bikubiye mu itangazo nashyizeho umukono kuko ibi bintu turabizi neza ko buri gihe leta y'u rwanda ikunze gushaka ko haba byumvikana ko abarwanya abarwanya ubutegetsi bwabo ari abantu bafite imitwe y'intwaro ntabwo turi aba mbere baba birezwe urabyibuka ko madame victoire ingabire bamuregaga ko afite ngo indake yacukuye mu rugo rwe yararagamo ibyo ni byo banareze abandi barwanashyaka ba pesenke bari muri kigali babireze buri muntu wese wagiye ugerageza kurwanya ubutegetsi ntabwo rero bidukanga kumva bakomeza kutugerekaho inkambi za gisirikare inkambi za gisirikare ziramutse zihari zaba ari iza kigali kuko niyo ibimenyereye cyane yatoje imitwe itagira uko ingana guhera kuri za fdr ubwo bafashaga uwahoze ari perezida wa kongo perezida laurent kabila batoza cndp yari ikuriwe na laurent nkunda batoza m ventura batoza za rcd ntabwo ibyo ari ibintu bishyashya ubwo rero noneho iyo badashaka ko hari umuntu wavuga uruhare bafite mu guhungabanya umutekano w'ibihugu baturanye bahita bavuga ko hari iyindi mitwe ibarwanya kandi iyo mitwe koko bakayitirira ingabo zidahari ariko birazwi neza ko leta y'u rwanda ariyo ikora imirimo nk'iyo ngiyo ndetse ibyo biranazwi yigeze no kwirukanwa ku mugaragaro muri congo ndabashimiye jean paul turayishimye ni umuvugizi w'umutwe wa politiki rnc ihuriro nyarwanda tuvuganye ari mu mujyi wa boston inaha muri leta zunze ubumwe z'amerika
mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ingengo y'imari leta y'u Burundi izakoresha umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yemejwe ku majwi ijana ku ijana n'inteko ishinga amategeko amafaranga leta izakoresha muri rusange aziyongeraho kane n'ibice bitandatu ku ijana ugereranyije n'ayo yakoresheje muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite yishatse niwe dukesha iyi nkuru ubwiyongere bw'amafaranga leta igiye koresha mu bibiri na cumi n'umunani bufatanya n'ubwiyongere butekanije ku butunzi ubwihanige n'amafaranga ariko arakora muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi domisiyoni yo ku bwayo yabisiguye abashingamateka mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe ugereranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uburyo bushobora kuzokwiyongera ku rugero rw'imiliyaridi mirongo irindwi n'imwe n'ibice bitatu uburyo bwose buzokwegeranywa ubutunzi bwacu bushobora kwiyongera ku rugero rw'ibice bitatu
izo miliyari zirenga igihumbi n'amajana abiri na mirongo ibiri leta iterekanya gukoresha mu bibiri na cumi n'umunani zigabanganije mu bisata bitandukanye harimo yatekanijwe gukoreshwa ku ndege rero umukuru w'igihugu iyo nayo ikaba yongewe imiliyoni amajana atanu mu gihe muri uyu mwaka w'ibibiri na cumi n'indwi yari yahawe miliyoni zirenga ijana na mirongo irindwi iyo ndege iminwe ya leta kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bamwe mu bashinga amateka bari mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe babagize ibijyanye n'iyo ndege na rijya batarayibona igurutse umushingamateka mareka pamfile irakoteshejwe cyangwa ikoteshejwe niba ikoteshejwe muri bije ayo mafaranga yohajyaho ko idakoteshejwe aya mafaranga yo kuregiranzeke no kurepara yobamo ntabwo kapesiti nagomba umushikiranganji cya leta ntiyavuze aho iyo ndege iri ariko yemeje yuko iriho indege iriho kandi irabona indege irambesha iriho kandi irabona ati indege irakotesheje indege nikotesheje indege n'umuhinga watse indege uyifise iguruka itaguruka twara amahera koreza inspektion iragiriyere ni uko ntuvuga ngo ntiyagurutse oya izivu yo kuyitunga gusa reza inspection utegerezwa kuzikoresha utazikoresheje mu nyunga baradekarasa nyine bakakubwira ko itazosubira no kuguruka hariho ama inspection akorwa para raporo y'amasaha yagurutse hariho inspection zikorwa para raporo y'amasaha ya plusieurs sortes d'inspection donc si ikibazo mu mbega iryugurukira hehe mbega igizene ikibazo ni uko indege ihari imaze kuhaba iraheza igakonzoma mu mafaranga leta izokoresha mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani hategekanijwe miliyaridi cumi na zibiri n'igice mu gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi amafaranga yategekanijwe gukoreshwa harimwo ayagenewe amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ayo nayo akaba yarenga miliyaridi zitandatu mu gihe haheze iminsi ibiri hagiyeho itegeko nshikiranganji rigenga intera rigenga ayo matora ikigega cya mbere cy'umukuru w'inama agatongwasa yabaye igituma habanza kujaho itegeko kandi havugwa yuko intererano iba ku gushaka hamwe mu siguro bati ayo mafaranga yo guterera amatora si obligatoire mugabo hamaze kujaho itegeko mukanavuga yuko imishahara izokatwa arasusi bumva yuko atari ku bushake bw'umuntu none ko abantu muba mwabarihishije ikori ku mishahara ibitoro byaraduze amazi muri regidezo yaraduze amatara niko kuko n'ibindi bifungurwa hirya no hino ku masoko urabona yuko byaduze kandi imishahara nayo ntiyakurikiye ngo iduge none ko bisanzwe biri perepe ngaha irindi tegeko riza ryo gutoza amafaranga ahandi hose urarwa bijiteri mwumva yuko umenga yoba rije kuremera abantu kuri icyo kibazo umushikiranganji w'ikigega cya leta yasubiye gushikiriza ko intererano izotangwa gushaka yabona ko bashyizeho itegeko kugira ngo habe urutonde mu itorokanwa ry'amafaranga y'intererano ayo mafaranga leta izokoresha mu bibiri na cumi n'umunani ku ruhande rumwe azova amakuru n'amatagisi ayo nayo azokwiyongera gushika kuri cenda n'ibice bitandatu ku ijana nk'uko tubisoma muri iyo nteguro y'itegeko ayandi nayo agategekanywa kuva mu mfashanyo mvamakungu ku bijyanye n'izo mfashanyo mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi hari hategekanijwe imiyayide magana atatu na mirongo itandatu na zitandatu ubu naho mu nteguro y'itegeko igenga amafaranga azokoreshwa mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ayo mafaranga akaba yiyongereye ko gushika ku miyaridi amajana atatu na mirongo irindwi na zibiri n'ibice bibiri hihwejwe amafaranga leta yerekanya gukoresha muri integuro y'itegeko hakihwezwa kandi n'aterekanya kuronka hashariho igihengeri c'imiyaridi ijana na mirongo itanu n'umunani domisiyoni yo ku bwayo bagijwe ukugene abona ubutunzi bw'igihugu c'uburundi kabushiranganji w'ikigega ca leta mu vyo yashikirije arashima intambwe uburundi bushitseko jewe numva ndi fier nuko abarundi bariko barifatira lo destin y'igihugu cabo mu minwe yabo birashoboka yuko tugera ahantu sivuze ngo n'uyu mwaka umwaka aho turabona ko byashoboka tugera ahantu tuvuga tuti uburundi burashobora gufinansa bije yabwo mu buryo buvuye muri iki gihugu kuko uburundi ni bukenya integuro igenga amafaranga leta izokoresha mu bibiri na cumi n'umunani yakozwe hisunzwe ugutubika uwavubi mbere n'ibisata bimwe bimwe nkuramutima ku gihugu byagabanijwe amafaranga aha tukavuga nk'icururi n'ubworozi ariko rero naho bimwe bigabanywa hariyo ibindi byongerejwe aha tukavuga nk'ikiriya imigambi y'umukuru w'igihugu aho amafaranga igenewe yavuye ku miliyaridi n'imiliyoni amajana abiri akaja ku miliyaridi zibiri n'imiliyoni amajana abiri ibujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika tugume mu burundi guverinoma y'icyo gihugu yatangije igikorwa cyo gusobanurira abanyagihugu ibintu bigamijwe muri gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga kuri uyu wa gatatu minisitiri w'umutekano alegiyome bunyoni yari mu ntara ya makamba umunyamakuru w'ijwi rya amerika kirisi munezero yari ahari makamba ibaye intara ya mbere igendewe n'intumwa ya leta y'u Burundi kugira ngo asigure imyinyanyuro nshasha z'ibwirizwa nshingiro iyo nama yamaze amasaha abiri n'igice ikaba yahuje umushikiranganji w'umutekano arenga iyo mu bunyoni n'abajeje intwaro kuva kuri buramatari gushika ku barongoye imitumba abaserukira amashengero n'amashirahamwe akorera aho mu ntara ya makamba umushikiranganji bunyoni yashikirije ingingo nkuru nkuru imyinyanyuro zihagazeko guhera ku cya mbere kijyanye n'ubwigenge mu kwitunganiriza intwaro y'igihugu umuco wa kabiri ni ujyanye n'ibyerekeye agateka ka zina muntu n'ingene ibihugu bishobora guhanahana abafungwa ubugira gatatu ni ibijyanye n'ingendo ya politiki cyangwa intumbero ya politiki ikigira kane ni ibijyanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu butunganijwe ikigira gatanu ni ingene uburundi bwo kwinjira koko muri uwo muryango w'akarere k'ubuseruko icya nyuma ni mu bijyanye n'ingingo mfatakibanza zongera zikarangiza ino nteguro y'ibwirizwa nshingiro umushikiranganji w'umutekano yongeye arasigura ibikuru bikuru biri muri izo ngingo aho yerekanye mu gisata cy'agateka na muntu bimwe muri bishasha byongewemwo zarahindutse ku buryo atangingo n'imwe izoza yemera yuko umwenegihugu w'umurundi ashobora kuvanwa mu gihugu cy'uburundi ngo agende gucibwa urubanza mu kindi gihugu ibyo bita extradition haba no ku byaha bikomakomeye ibyo ari byo byose harimo n'ibyaha byo mu ntambara harimo n'ibyaha byo guhohotera agateka ka zina muntu ibyo byose birahanwa kandi n'ibihano bikomakomeye ugereranije mbere n'ingene babihana mu bindi bihugu ibishasha saho honyene no mu biriya bigambwe n'abanyepolitiki naho nyene impinyanyuro zariyumviriwe ni nacyo gituma muri iyi mpinyanyuro abayendepanda abateri politike baraburirwa guforoma amakoalisiyo hanyuma kandi kugira ngo umuntu abe yo kwemeza ko yabaye umuyendepanda ni uko yoba amaze niburiburi imyaka ibiri atamugambo wa politike yegamiyemo umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni yongeye arahamagarira abitabye iyo nama gufasha mu gikorwa cyo gusigurira abarundi ineze yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro ku nteguro ya leta y'u Burundi ni uko abarundi batoteba gutora izo mpinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro kugira ngo ntibihave bifatana n'ikiringo cyo gutegura amatora ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri imakamba Chrisi Munezero ku bw'icyo rya Amerika
nk'uko mumaze kubimenyera buri wa kane mu gitondo tubagezaho amakuru ajyanye na siporo n'imikino uyu munsi ayo makuru twayateguriwe na mugenzi wacu fideli niyongabo urakoze edi amakuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo yerekeye umupira w'amaguru duhere mu karere ka afurika aho igikombe cya sekafa cy'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kigeze muri kimwe cya kabiri mu nkino za kimwe cya kabiri ziza kuba uno munsi ku wa kane kenya iza gukina n'uburundi mu rundi rukino rwo muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cya sekafa ruza kuba uno munsi ku wa kane nyine uganda iza guhura na zanzibar izo nkino uko ari zibiri zimuriwe mu gisagara cya kisumu urukino rwa nyuma hamwe n'urukino rwo mu kibanza cya gatatu zizoba ku munsi wa gatandatu radiyo ijwi rya amerika i washington dc tubandanirize ku mupira w'amaguru yamara ku vyerekeye igikombe c'amayikipe yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere aserukira uturere dutandukanye two ku isi avamwo kiriko kibera muri iki gihe mu gisagara ca abu dhabi muri emira arabi uni muri kimwe ca nyuma c'ico gikombe mu rukino rwabaye ejo kwa gatatu umugwi reado madrid wo mu gihugu ca espagne watsinze al jazira wo muri emira arabi uni ibitsindo bibiri kuri kimwe ku ruhande rwa al jazira umukinyi yinjije igitsindo ni romarinho ku munota wa mirongo ine na rimwe mu gihe ku ruhande rwa Real do Madrid abakinyi binjije ibitsindo ni Ronaldo ku munota wa mirongo itanu na gatatu na Gareth Bale ku munota wa mirongo umunani na rimwe ni igitsindo ca mbere Gareth Bale yinjije kuva mu kwezi kw'icenda ico gitsindo nico cahaye intsinzi umugwi Real do Madrid Cristiano Ronaldo niwe mukinyi amaze kwinjiza ibitsindo vyinshi kurusha abandi bakinyi mu bikombe vy'amaklub yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere aserukira uturere dutandukanye two kwisavamwo n'ibitsindo bitandatu akurikirwa na Lionel Messi hamwe na Cesar Delgado bamaze kwinjiza ibitsindo bitanu mu rundi rukino rwa kimwe cya nyuma umugwi Gremio wo mu gihugu cya Brazil watsinze Pachuca wo mu gihugu cya Mexique igitsindo ku busa ku munsi wa kabiri mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'amaklub yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere aserukira uturere dutandukanye two kwisavamwo Real do Madrid izohura na Gremio ku munsi wa gatandatu w'indwi umugwi Real do Madrid umaze gutsindira ico gikombe inshuro zibiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hamwe Real do Madrid yotsinda ku munsi wa gatandatu yobinganije n'umugwi Barcelona umaze gutsinda ico gikombe inshuro zitatu aha niho turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwabishyize hamwe ni fatuma alimasi karara amakuru yo hirya no hino ku isi mwagezweho na aloyizi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.